murumva ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije mwese kandi mbaha ikaze kuri radiyo yanyu uyu munsi ku cyumweru mu kiganiro murisanga turavuga ibyerekeye ibibazo by'abana bafite mu gusoma n'uburyo icyo kibazo kirimo gushakirwa umuti muradukurikira rero kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi turi ku mirongo migufi shoti waves kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri na kabiri mu kanya rero ikiganiro murisanga turaza kubaha ijambo nk'uko bisanzwe tubibutse kandi ko mushobora kutugeraho mukoresheje aderesi yacu ya email radiyo yacu arobaze gmail akadomo com ikaze mwese kuri radiyo yanyu murisanga murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi inshuti z'ijwi ry'amerika nongere mbaha ikaze mwese mu kiganiro murisanga mbibutsa kandi ko mushobora kujya kuri facebook yacu mukatwandikira muduha nomero zanyu tukabahamagara facebook yacu telefone ni kabiri zeru kabiri ni telefone yacu ya whatsapp muduhamagaraho hanyuma tukabona kutubipa hanyuma tukabahamagara ni kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe subiremo kabiri zeru kabiri mubanjije akamenyetso ko guteranya hanyuma mugakora kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe nk'uko rero nari mbivuze mu kanya uyu munsi turaganira ku byerekeye abana bafite ibibazo byo gusoma no kwandika n'uburyo icyo kibazo kirimo gushakirwa umuti umuryango urengera inyungu z'abana save the children wasanze hari bamwe mu bana barangiza amashuri abanza bataramenya gusoma no kwandika ikinyarwanda uyu muryango rero wafashe ingamba zo gukemura iki kibazo ubinyujije mu mushinga mureke dusome mu cyongereza let read mureke dusome rero igaba iterwa inkunga n'ikigo cy'amerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga usaid binyuze nyine muri uwo muryango save the children mu kiganiro muri isanga twatumiye bwana rutayisire celestin ni umuhuzabikorwa w'uwo mushinga mureke dusome ashinzwe gahunda ishishikariza umuryango mugari ibikorwa byo gusoma mu muryango nyine reka twakire umutumirwa wacu bwana rutayisire urahora akomeye
muraho neza jeni umwaka mwiza kandi
murakoze namwe turabifurije mwakoze kuduha aka kanya kugira ngo tuganire muganire n'abakunzi b'ijwi ry'amerika babwire aho mugeze mu mushinga wanyu wo gufasha urubyiruko abana bakibyiruka hari nabo u rwanda rw'ejo cyangwa se burundi bw'ejo mu batwumva hirya hariya bose barakuramo inama cyangwa se ibitekerezo bishobora kubafasha nabo kugira icyo bakora mu gufasha abo bana nkaba nagira ngo bubwire abakunzi b'ijwi rya amerika uko iki gitekerezo cyo gushyiraho uyu mushinga mureke dusome aho cyaturutse uko cyaje
murakoze nk'uko mwari mumaze kubivuga byagaragaye yuko kugeza ubu ngubu hari ikigero cy'abana bashobora kuba barangiza umwaka wa gatandatu w'amashuri abanza batabasha gusoma no kwandika neza ibyo bikaba inzitizi mu myigire yabo ndetse no gutsinda andi masomo kuko tuzi twese yuko gusoma no kwandika ni rwo rufunguzo rw'ibanze rufasha umuntu kugera ku bundi bumenyi bwose ashobora kwifuza nyuma rero yo kubona icyo kibazo binyuze mu kigo nterankunga cy'abanyamerika ku bufatanye n'ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi reb humvikanywe uburyo bwo gutangiza iyi gahunda ya mureke dusome kugira ngo yubake ubufatanye bw'ishuri n'umuryango hagamijwe guteza imbere uburezi bw'abana byibandwa cyane ku bijyanye na gahunda yo gusoma mu gihe bavuye ku ishuri rero kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu turimo gushyira mu bikorwa iyi gahunda ya mureke dusome ikorerwa mu turere twose mirongo itatu tw'igihugu mu mashuri yose ya leta n'afashwe na leta ku bw'amasezerano tukagenda dushyira muri buri mudugudu urimo ishuri ihuriro ryo gusoma aho abana bahurira bagasoma bakabona ibitabo by'inkuru bitandukanye kugira ngo bagire umuco wo gusoma ndetse bakaba babijyana no mu miryango yabo ababyeyi bakabafasha kugira ngo barusheho guteza imbere gahunda yo gusoma mu bana batoya mu ncamake ni uko iyi gahunda imeze muri reka dusome
hanyuma se muravuze ngo muri mu turere mirongo itatu tw'igihugu hanyuma mwatangiye mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu si kera cyane ariko hari ikintu mwaba mubona cyahindutse kuva mutangiye
murakoze kuva bibiri na cumi na gatandatu twagiye dukora ibikorwa mu mafaze atandukanye bibiri na cumi na gatandatu twahereye mu turere tubiri ari two burera na gicumbi noneho bibiri na cumi na karindwi twongeraho utundi turere icumi tubiri tubiri muri buri ntara n'umujyi wa kigali noneho bibiri na cumi n'umunani twongeraho utundi turere cumi n'umunani twose twari dusigaye ubu rero impinduka zatangiye kugaragara cyane cyane muri utwo turere navuze twahereyeho bibiri na cumi na gatandatu ari two burera na gicumbi nubwo n'ahandi tugenda tubona impinduka zihuse zishobora kugaragara ariko nk'umusaruro ufatika cyane turimo kuwubona mu turere twahereyemo muri urwo rwego harimo uburyo bwo kugira ngo dufashe cyane ababyeyi n'umuryango mugari kuzamura ubushobozi bw'abana mu gihe bavuye ku ishuri binyuze rero muri gahunda dukorana n'abo twita abakangurambaga bo gusoma baba barahuguriwe kugira ngo bashishikarize ibyo bikorwa abana ariko kandi n'ababyeyi babo hagezweho gahunda yo kugira ngo ababyeyi b'igitsina gabo mu karere ka burera bakangurirwe cyangwa se bahagurukire iyi gahunda yo gufasha abana babo igihe bavuye ku ishuri kuri ubu rero harimo abagabo bafashe iya mbere baravuga bati reka dufashe abana bacu tubashyigikire dufashe abadamu bacu muri iyo gahunda yo kugira ngo uburezi bw'abana burushaho gutera imbere igihe bavuye ku ishuri rero tubona ari ikintu cyo kwishimira kumva ko imyumvire y'abantu bumvaga ko uburezi ari ubw'umubyeyi w'umugore ariko muri aka kanya bakavuga bati natwe nk'abagabo turabona ko twumva uruhare rwacu mu myigire no gufasha abana mu gihe bavuye ku ishuri twumva yari impinduka nziza turimo kubona
kandi muracyakomeza nubwo nyine iyi nzira ishobora kuba ikiri ndende kuko mugomba kugera n'ahandi mutari mwagera ariko hari aho mutubwiye ko mufatanya ubwo mufatanya n'ababyeyi ku rubuga rwa facebook hari umuntu twandikiye imwe mu bakunzi b'ijwi rya amerika uvuze ati njye mbona byaba bitwaye tubabwiye nyine icyo turi buganireho aravuga ati njye mbona kuba abana barangiza amashuri abanza batazi gusoma biterwa n'ireme ry'uburezi ritameze neza ubwo mukorana gute noneho na leta y'u rwanda mu bijyanye n'amashuri
murakoze cyane iyo tuvuga ireme ry'uburezi ni byiza kuba abivuga gutyo dutekereza ko ireme ry'uburezi ni ngombwa gutekereza ku mpande ebyiri uruhande rw'umwana igihe ari mu ishuri ndetse n'igihe yavuye ku ishuri ubushakashatsi bugaragaza yuko igihe kinini abana bakimara mu muryango kurusha uko bakimara ku mashuri ikindi cya kabiri ni ukureba nanone igihe umwana ari ku ishuri akurikiranwa gute umwarimu amufasha mu buhe buryo umubyeyi akurikirana gute imyigire ye ese umwana iyo atashye mu muryango afashwa gute kugira ngo imyigire ye irusheho kuzamuka aho ngaho rero niyo mpamvu dufite inkingi eshatu twubakiyeho muri mureke dusome twibanda cyane gushyigikira ubufatanye bw'ishuri n'umuryango mugari kugira ngo twese tuzamure uburezi bw'abana iya mbere ni ukongerera ubushobozi ubuyobozi bw'ibigo by'amashuri kugira ngo bazamure umuco wo gusoma abana binyujijwe mu mikoranire myiza y'ishuri n'umuryango imikoranire myiza y'ishuri n'umuryango niyo ishobora gufasha kugira ngo bwa bureme uburezi twifuza ireme ry'uburezi ribashe kugerwaho icya kabiri ariko nanone tugasanga mu muryango biteguye kugira ngo uruhare rw'ababyeyi n'umuryango mu kuzamura ubushobozi bwo gusoma bana bugaragare iyo bavuye ku ishuri icya gatatu twibanze cyane ku kwimakaza umuco wo gusoma kuvuga ngo ese niba abana bo bagize iyo nyota yo gusoma bazabona ibyo gusoma bihagije bafite ibyo gusoma biri ku kigero cy'imyaka yabo aho rero niho twubakira kugira ngo twumve ko ireme ry'uburezi rizamuka ariko duhereye hasi
ndumva mufite ibikorwa byiza reka mpe n'umwanya abakunzi b'ijwi rya amerika hanyuma dukomeze tuganira ku murongo wa telefone dufite joakim uranyumva
yego ndakumva neza wiriwe neza urahagana he
ni kigali mu rwanda ikibazo ufite cyangwa inama cyangwa igitekerezo
ikibazo ni umubyeyi nanjye yego
ni ukuri nk'uwo mugabo ibintu avuga ni byiza pe muze ko ari byiza ijana ku ijana ntabwo nawe mbese namwe murabyumva nuko nuko rutayisire wabyumvise iyo ugiye mu kigo cy'ishuri cyangwa ukabona uwo musaruro umwana azana nk'ubu ngubu mfite abana biga muri materineri mfite umwana wiga muri materineri mfite uwiga muri tuwaziyeme pirimeri mfite n'ugeze mu wa gatandatu ariko uwo mu wa gatandatu rutwa n'ibiga muri materineri ibyo nkubwira si uko amurute mu myaka cyangwa amurusha ubona sinzi hari ikintu cyaje kigo ngo poromosiyo turutu kwimura kwimura umwana giturumbuka akava mu wa mbere afite amanota mirongo ine umunyeshuri bakamwimura
iyo urebye rero ubona hari ikintu kibuze mu byerekeye uburyo akora akazi ko mu ishuri byaba biterwa n'ishuri yigamo cyangwa hari ikindi kibazo waba utekereza ntabwo ari uwanjye nyine ni muri rusange icyo nakubwira cyo urareba ugasanga abo bana bimura gutya niba ugenda bakora ikizamini cya leta gisoza amashuri abanza ugasanga barimo barabyigarira muri za u hari icyaje ngo cyitwa wungu niba gisobanura ngo umuswa
icyo ninde wacyitse gutyo ni abantu bacyita gutyo
niko bacyita niko bacyita ariko hari ukuntu bagira babwira amagegeti uburyo abana bagiye batsinda ngo agakoni kamwe nange sinabisobanukirwa neza byumva gutyo nk'ubu bafite tubiri ngo aba yatsinze bafite akatwa kwita ku ibyo ngibyo ahubwo twite ku burezi abanyeshuri abarimu bo guha abana b'iki gihe abarimu nimba ari kurikuru nimba ari kurikuru muri ikigo ngo urimo ntabwo kuvuga ibintu by'igifaransa ingengabihe
cyangwa inyigisho ibyo bifashisha imfashanyigisho bafite zikennye kuruta iza kera kandi nk'ubu nk'umwarimu wigisha abo bana umwana wanjye niwe wanyigishije yaranyigishije muri pirimeri ariko reba ubwenge abana bafite umwana wiga mu gatandatu afite bikakushobera kandi ngo ari mu bantu ngo baba ba mbere ariko wamuha n'akabazo k'imibare k'umubare ugasanga nta kintu akaziho ese abarimu baradohotse mu kwigisha leta se iradohotse ariko wanareba wamubaza ati nyereka ikayi wigiramo ugasanga ibyo wize nko mu gihembwe cya mbere wowe wiga babyize mu gihembwe cya gatatu aho kubaza se wa mwana uzabazwa iki reka tuzabazwa kandi nzatsinda ukareba ukareba rero ahanini ahanini na leta ifitemo uruhare ifitemo uruhare rukomeye cyane ifitemo uruhare rukomeye cyane nabo byarabayobeye kuko ubona yuko
ndumva ari ikibazo kikuremereye rwose ni rwose birambabaje muzafata umwana wawe mujyane kwiga ahandi ko n'ahandi se naho nanone kujyana umwana ahandi nabonye baza barayoberanye barabaye ibindi bindi
icyo kibazo kirakomeye kuko uravuga ntabwo ari ubushobozi buke bw'umwarimu uravuga ko umwarimu yakwigishije ndakubwira ko umwarimu ari wowe nyigishije bamwita marite niwe yigishije mu wa gatandatu ndatsinda ndangiza segonderi ndangiza na kaminuza ariko ukareba umwana arimo kwigisha ubu ngubu kapasite afite ukayibura ukayibura burundu ukavuga uti ni abana b'iki gihe se ariko wareba nanone ugasanga noneho n'ikindi kintu kiri mu mashuri ubu ngubu abarimu barigisha abanyeshuri benshi benshi cyane usanga icyumba kimwe afite nk'abana nka mirongo itandatu muri mu gika kimwe ikindi gika afite nk'abana mirongo itanu na batanu abana ugasanga nta dovara domisire nta dovara karase zihari
ariko se celestin yaratubwiye mu kanya ko hari uruhare rw'ababyeyi wowe iyo urebye kandi wari ugereranyije abana bawe uvuga uti uri mu wa gatandatu abari muri inyuma baramurusha wowe iyo urebye ubona akora ntuze iyo uwo mukoro azana dovuwari nyine akayikora cyangwa se iyo ayikoze ubona harimo hari ibibazo afite haba ari mu mibare cyangwa mu gusoma iyo ugerageje kureba ubona intege nke azifite hehe
intege nkeya zigaragara yuko bamuhaye bikeya afite bikeya bamuhaye ntabwo bakora ntabwo bashyiramo ingufu ngo bakore imyitozo ihagije ntabwo bakora imyitozo urabona twari tukiga warangiza isomo bakabaha imyitozo ako kanya mwarimu mwese akabakosora cyangwa n'akanyafa gucisha akagucisha kuko byakunaniye ariko ubu ngubu na dovuwari ayibona kuwa gatanu kuwa gatanu gusa na dovuwari ankarase kubera iki hari ibintu byateye byo kwigisha abana bakora twiga muri kwiga muri segonderi umunyeshuri umwarimu mwavamo undi ajyamo ya nabyo nabonye bivangira abana nabo nabonye bivangira yewe ni byinshi ni byinshi mu byo mu rwanda byo ni byinshi kurareba ukuntu babikoraho biragoye
reka reka urakoze cyane jowakimu reka duhe umwanya bwana rutayisire agire icyo yabikubwiraho yego yego
celestin karame ndabumva nimugire icyo mumubwira ndumva jowakimu afite ibibazo biremereye kandi wumva bimuri ku mutima mwamurema agatima mwamubwira iki kuri ibibazo afite
arakoze cyane jowakimu kubwo kuba agaragaza uyu mutwaro wo kwifuza ko abana bakabaye bagaragaza imitindire n'imyigire myiza nk'umubyeyi hano icyo dushimangira cyane n'ubundi ni uburyo bwo kugira ngo uruhare rw'ababyeyi muri izi gahunda zijyanye n'imyigire y'abana babo rugaragare hari komite z'ababyeyi bahagarariye abandi ku mashuri abo nabo ntabwo twabibagiwe muri iyi gahunda dukoranaho kugira ngo babe imbarutso y'umusemburo mu gufasha abandi babyeyi babo babana biriranwa umunsi ku munsi kugira ngo batange ibitekerezo by'impinduka nziza zigomba kugaragara ku mashuri yabo kuko nituvuga ubu burezi bw'abana ngarutse wenda inyuma uyu mushinga wa mureke dusome tureba abana bari mu cyiciro cy'ibanze cy'amashuri abanza ndavuga abana biga mu mwaka wa mbere uwa kabiri n'uwa gatatu w'amashuri abanza kuko aho ngaho nahita ko ari rwo rufatiro rw'umwana akwiye kuba afite ubushobozi bwo kumenya gusoma no kwandika bikazamufasha kwiga neza no gutsinda andi masomo mu gihe yigiye imbere aho rero tubabwiye yuko izi komite z'ababyeyi ziba zigizwe n'ababyeyi bahagarariye abandi harimo abarimu harimo ubuyobozi bw'ishuri harimo yewe n'abana bahagarariye abandi n'inzego z'ibanze muri iyo komite ni urubuga bafite rwo kugira ngo batangiremo ibitekerezo by'impinduka nziza bifuza mu kigo cy'ishuri ku buzima bw'abana babo ndetse no ku bindi bibazo byose bashobora kubona byatuma ireme ry'uburezi bifuza ritagerwaho aho rero turababwira ngo nk'ababyeyi muhaguruke mukurikirane imyigire y'abana mu gihe bavuye ku ishuri ariko kandi munabasure ku mashuri murebe abarimu uburyo babigisha mubatirire ibitabo mubafashe gukora iyo mikoro batahanye ariko ikiruseho mubafashe kugira ngo babashe gusoma no kwandika cyane cyane ko biri no mu muco wacu burya abana baratahaga bakabwirwa inkuru n'ababyeyi iyo umwana urimo kumubwira inkuru biramwagura mu bitekerezo ariko usanga akenshi ababyeyi duhuze usanga ababyeyi nta mwanya dufitiye abana ibyo rero bikaba byaba imwe mu mbogamizi ikomeye yatuma n'imyigire y'abana itabasha kugerwaho aho rero turafatanya n'inzego zose zitandukanye nk'uko bivuze ati uruhare rwa leta leta uruhare rwayo murumva ko ni muri iyi gahunda ishaka abafatanyabikorwa batandukanye tuza kugira ngo twese dukorere hamwe noneho tubashe kuzamura ireme ry'uburezi mu buryo bukwiriye murakoze murakoze namwe ubwo iki kibazo ni ukuzakomeza gukangurira abo babyeyi nyine gutanga ibyo bitekerezo byabo n'ibyifuzo kuko hariya jowakimu yavugaga ati umuntu afite ubushobozi bwo kwigisha nanjye ubwanjye yaranyigishije ariko umwana azana umukoro rimwe gusa mu cyumweru mu mpera z'icyumweru urumva aho naho bagombye kureba ko babikosora kugira ngo n'uwo mubyeyi nyine abashe no kumufasha ni ni- ni ibitekerezo wenda mwa- mwajya mugeza ku- kuri abo bakangurambaga bo gusoma cyangwa se na n'ababishinzwe ku rwego rw'igihugu reka twakire na patrick patrick uranyumva
yego wenda bumva ye urahagana hehe
ndi mu Bu- i bujumbura mu burundi ye ikibazo ufite cyangwa igitekerezo
Eh, nari nafite ikibazo n'igitekerezo ikibazo bagomba kumubaza umutumirwa bagomba kubaza ni abana bangahe bakwiye kuba bari mu ishuri igitigiri ishuri bitari bikwiye kurenza kuko nk'ahantu mperereye hano mu burundi ushobora gusanga ishuri ririmo abana barenga ijana usanga bafite umwarimu umwe hari umuntu ari mu ishuri akwiye kuba ameze gutya kuko naho mperereye y'abana usanga bicara hasi intebe ugasanga ntizikwiye ni abahe bana bakwiye kuba bari mu ishuri mu ishuri umwarimu ak- umunyeshuri akwiye kwiga mu yiheta ameze gute uburyo umwana yoba muri kugira ashobore gutahura icyo umu- umwarimu ariko arigisha yoba afise eta imeze gute ama ikindi nacyo nabonye gishobora gutera n'ubumenyi buke mu- mu ishuri urashobora gusanga nk'umuntu yize nka ekonomi dufata muri kaminuza y'u Burundi nta metodologi yo kwigisha yigeze abona ndetse n'iyokuru ntayo bafise ndetse usanga ariko arigisha mu wa mbere ariko arigisha muri pirimeri ese uwo muntu abishobora gute mu gihe umwuga wo kwigisha atawe yari asanzwe azi hanyuma abandi bagenda mubaza umwarimu akwiye kwigisha mu ishuri yoba ari umwarimu ameze gute bivanye na nivo y'aho yigisha tubwo wigisha mu wa mbere mu wa kabiri mu wa gatatu baba bafise none kompetanse cyangwa iyo bakwiye kumenya bimwe kuko hari abi- abigisha abana batoyi cyane n'abigisha nko mu wa gatandatu baba batangura gukura umwarimu yoba ameze gute kuri izo ni- kuri izo nigo z'amashuri zigenda zikurikirana murakoze ye urakoze patrick abo ba- uvuga nk'uwize utanze urugero rw'uwize nka ekonomi hanyuma akajya kwi- kwigisha nta mahugurwa babona mbere yo kujya kwigisha abo bana aho ngaho ubu bana yabahejeje nka kaminuza araca atera aca kwigisha nyine nka pirimeri nta- nta indi foromasi asubira gucamo
ye urakoze cyane reka duhe umutumirwa wacu agira icyo abikubwiraho celestin
ndabumva ye nimugire icyo mubwira patrick
Ah, patrick arakoze ah, arimo kwibaza cyane ati mu ishuri hakabaye harimo abana bangahe twebwe gahunda yacu nubwo yibanda cyane mu gufasha umwana igihe yavuye ku ishuri kuko iyi gahunda yacu ireba cyane umwana igihe yavuye ku ishuri ni gute yafashwa uruhare rw'umuryango mugari uruhare rw'ababyeyi ariko mu ishuri ati hakabaye harimo abana bangahe aho ngaho ntekereza yuko ubundi mu ishuri mu kigeranyo cy'abana batarenga mirongo itanu umubare mwiza ushimishije w'abana bakabaye bari mu ishuri bakurikiranwa n'umwarimu ariko aha ngaha ngewe kuko ndimo kwibanda ku ruhare rw'ababyeyi ah, mu gukemura ikibazo cy'imyigire y'abana ndagira ngo nanone mvuge nk'ubuhamya twabonye mu karere ka gasabo ku babyeyi bagize uruhare rwo kuvuga ngo reka abana ko babaye benshi mu cyumba cy'ishuri ni gute twebwe nk'ababyeyi twagira uruhare mu kwiyubakira ibindi byumba by'amashuri kugira ngo abana wa mubare wari uhari ugabanuke Ah, barabikoze mu murenge wa jabana twagiye kubasura nyuma y'uko ababyeyi bakanguriwe iyo gahunda yo kugira uruhare mu myigire y'abana biyubakira ibindi bigo bya- ibindi byumba by'amashuri kugira ngo wa mubare Ah, abana bari bacucitse bari mu ishuri ugabanuka hari ikibazo bari bafite cyo abana batambukaga bagasohoka mu kigo bikaba byatuma barangara baravuga bati dukeneye kubaka uruzitiro ruzakingira abana kutazerera bava mu ishuri aho ngaho rero twumva ko ikiba- ikibazo cyose tuba twabonye ku icyo dukangurira umuryango mugari ni ukuvuga ngo ni gute twakwirinda gutunga urutoki ishuri ahubwo twebwe tukaba abajyanama tukaba ibisubizo kugira ngo bya bibazo birimo kuvuka ku mashuri nk'abantu b'umuryango mugari nk'ababyeyi tubashe kuba twaba ah, igisubizo kuri ibyo bibazo byose twabonye Mhm. ni ukuvuga ko ababyeyi bamaze kubona icyo kibazo icyo kibazo cyari gihari cy'abana benshi mu ishuri ko na joakim ndakeka ura- niwe wakigarutseho avuga ko haba harimo abana benshi mu mu ishuri rimwe N- aba- ababyeyi bamaze kubona icyo kibazo bubatse amashuri hanyuma leta ibaha abarimu bo ku- bo kwigisha kuko abo- i- n'ibyo byumba nabyo biba bikeneye umwarimu joakim we yagarukaga anavuga ko hari na- n'abarimu ava mu ish- mu ishuri rimwe cyangwa se mu cyumba kimwe ajya mu kindi ko nabyo bishobora kuba bi- bizitira abana mu mu ireme ry'uburezi
yego ibyo ntekereza yuko ababyeyi iyo bamaze kugira uruhare rwabo mu kwagura ibyumba by'amashuri minisiteri y'uburezi irabafasha kugira ngo babone abarimu bahagije bo kugira ngo bazabashe gufasha bariya bana bari muri ibyo bigo by'amashuri rero nkatekereza yuko ah, nk'ababyeyi tugomba gutekereza ko ari twe nyambere ikibazo cyose cyavutse mu myigire mu burezi bw'abana dukwiye gutanga umusanzu dukwiye kugira uruhare cyane cyane ko abana burya abarimu baraturerera ariko abana tuba tubafite igihe kinini hamureke dusome rero ah, dukangurira ababyeyi kumva yuko abana dufite umwanya munini hari icyo tugomba gukora kugira ngo uburezi n'uburere bwabo bibashe kugenda neza
Ye, reka twakire na jean bosco hanyuma turakomeza mu kanya jean bosco jean bosco uranyumva
Eh, ndakumva ye urahagana hehe
kigali mu rwanda i kigali ariko wegere telefone turakumva nabi
ni kubera ko imvura iri kugwa Eh, eh, ngaho i- Eh.
aha, gerageza
Oya, njyewe mpagaze kuri ibyo bintu arimo aravuga byo kongera amashuri biriya bintu na perezida yamabivuga nu- ni imyumvire y'abantu ntabwo tujya dutunga intoki abayobozi n'ahubwo twebwe abaturage dukwiye kwigira tukajya turaba ahantu ahakenewe ikintu tukagishyira kubera ko urareba nko mu bigo by'amashuri bimwe bimwe usanga hicara abana bane batanu ku ntebe ugasanga abantu barimo barava ngo umuyobozi w'amashuri ngo ni wowe uri kubikora kandi ababyeyi bonyine bagiye hamwe bo kubaka iki- i- i- bo kubaka ikindi se- ikigo kimwe cyo gufata amashuri makini bakayubaka kandi abana bakicara nk'uko bikwiye ikindi nacyo ni kiriya kintu ari kuvuga cyo gusomesha abana burya ababyeyi badufatiye umwanya tukabona ukuntu ababyeyi badusomesha ntabwo zobura kuzana amanota meza ariko kubera ko ari ababyeyi bamwe bamwe baha umwanya akazi akazi bakaguha umwanya munini ariko ntibite ku bana cyane rwose Aka- akava mu rugo mu gitondo avuga ati umukozi yajyanye umwana ku ishuri akagaruka mu rugo saa yine z'ijoro nicyo gituma akenshi uzajya ubona umwana gusoma bimugora cyangwa umubyeyi akita gusomesha umwana za ndimi zo hanze um- rwa rurimi rwo- cya kinyarwanda ntakimusomesha kenshi ugasanga umwana mu gis- mu gifaransa afite nk'amanota menshi ariko mu kinyarwanda afite nk'amanota makeya niho rero uca usanga hari n'impamvu nyinshi zo kubona abana bazana amanota make
Ye, none jean bosco aho uruhare runini ntituri buruhe cyane abagabo ko akenshi ari bo batinda hanze cyangwa se mu- umugore akaba ahugiye mu mu mirimo y'igikoni gutunganya abana mbere y'uko barya bakaryama aho uruhare ntiruri bugaruke cyane ku mugabo urabitekerezaho iki
byo byo ariko byose twebwe n'abagabo bakwiye kubigiramo uruhara kuko u- urugo si urw'umugore gusa urugo rutaramutsamo umugabo nta rugo ruba rurimo ariko gusa kenshi abamama nibo baba baturiye hagufi ariko uca usanga n'abapapa akarorero ni nk'abasirikare bamwe bamwe- nk'abasirikare baba bari hanze ariko ugasanga ufite mama wawe afite akazi ava mu rugo saa kumi n'imwe akagaruka mu rugo saa yine z'ijoro nta mwanya yaguhaye ndagusomeshe nta mwanya yaguhaye ngo muganireho Nicyo- ni hamwe hamwe uzasanga na ba bana bafite inzangeso mbi biriho bavuga kubera ko ababyeyi nta mwanya igihe bakigira umwanya bawuhariye akazi Mhm. Ura- ariko na- n'abagabo n'abagabo babifitemo uruhara ye, urakoze cyane jean bosco
murakoze cyane Ye. Eh, Celestin hari icyo wamubwira Jean Bosco ashyigikiye ibyo Arakoze muvuga.
cyane.
Eh, arakoze bosco ku bitekerezo n'inyunganizi aduhaye mu by'ukuri birumvikana ko uruhare rw'umuryango mugari uruhare rw'ababyeyi mu burezi mu myigire y'abana ni ishingiro rikomeye ndetse navuga yuko rufite uruhare runini cyane mu myigire y'abana nk'uko yakomeje kubivuga aho ngaho rero nk'uko mwarimu bikomojeho ah, turebe nanone uruhare rw'ababyeyi bombi umugabo n'umugore kuko ikigaragara ni uko akenshi bafata icyitegererezo ku babyeyi babo iyo abana batashye eh, uko twagiye tubibona abo twagiye dusura kenshi bigaragara ko abana b'abahungu bafata icyitegererezo ku babyeyi babo b'abagabo noneho nibaze yuko iyo umubyeyi w'umugabo yajyanye na mama we mu murima agataha se akicara bazi yuko abagabo ibikorwa byabo byarangiriye hariya noneho n'umubyeyi w'umugabo aho kugira ngo wa mwanya afite wo mu rugo awuhe gahunda yo gufasha umwana mu myigire ye mu kumufasha kumubwira za nkuru zitandukanye gukurikirana umukoro yatahanye ugasanga birabuze rero bikenewe yuko ababyeyi cyane cyane ahangaha b'abagabo duhaguruka twese tukumva ko uburezi n'uburere bw'abana butureba
na silivesitiri louis michel niwe uri ku murongo wa telefone silivesitiri ubanza telefone yicitse louis michel
yego ibijeri bikomeye birakomera oye wiriwe umeze ute urahagana hehe
yewe ndaho ndahari mu karere ka kamonyi mu ntara y'amajyepfo ye ikibazo cyawe
akababo kanjye hanyuma naho ubanza naho ku kamonyi ariko harimo kugwa imvura ndumva tutakumva neza
rero imvura igiye kugwa ariko ndagerageza kuvuga cyane hanyuma bisobanuye rwose njyewe naragendeye ariko nagize akabazo akabazo nagize na uzarebe abantu bigisha abakecuru bazi gusoma bamwe bakeye barabigisha rwose bakamenya gusoma neza neza ugasanga arasoma nk'uko bimukwiriye ariko ngewe nibaza nkavuga nti bariya abana biranwa na mwarimu kuva mu gitondo kugera nimugoroba icyumweru cyose kutera niba serivisi atazi gusoma noneho yewe akabasha kwambara umutumirwa uzarebe umuntu yagiye nta gicumi n'umuntu yagiye nta ijana ntabwo babura kimwe uragira izo mitsi ashobora kuzitwara neza ariko yagiye nta ijana ntacyo byamunaniye aho ikibazo ntabwo cyaba ntabwo cyaba gishakirwaho kitari kiri ntabwo byaba biterwa n'uko mwarimu ahazere abana benshi gutyo neza bikamugora
louis michel umbabarire umbabarire telefone yawe imeze nabi ariko ndumva icyo washatse kugarukaho ari umubare munini w'abanyeshuri mu ishuri rimwe umwarimu akaba asabwa kwigisha abana benshi ubigereranya n'intama nyine ku buryo ufite intama nkeya ashobora kuziragira mu buryo bworoshye kurusha ufite intama ijana bwana rutayisire iki kibazo cya Louis Michel murakivugaho iki
murakoze ngira ngo gihuye n'ikibazo cya patrick yari afite ikijyanye n'umubare cyangwa n'ubucucike buri mu ishuri ndakomeza kugaruka twebwe ku ruhare rwacu kuko twebwe ntabwo twibanda mu bikorwa bibera mu ishuri twibanda mu bikorwa byo gufasha umwana igihe yavuye ku ishuri ahangaha ndagira ngo n'ubundi nshimangire kuri kimwe navuze n'ubundi ababyeyi kubanza kubona ikibazo kuko kugira ngo ikibazo gikemuke ni uko hari umuntu ukibona yamara kubona ikibazo nanone ntatunge urutoki gusa ahubwo agatangira gutekereza uburyo yaba umwe mu bagomba gutanga umuti w'icyo kibazo aho ngaho rero niba ababyeyi twamaze kubona yuko cyangwa umuryango mugari muri rusange nimvuga umuryango mugari ndavuga abayobozi b'amadini ndavuga abayobozi b'inzego z'ibanze ndavuga ababyeyi bwite b'abana ndavuga ya komite y'ababyeyi ihagarariye abandi ku ishuri kubona icyo kibazo cyamaze kuvuka ku ishuri nubwo leta ifite ubushake bwo kugira ngo hongerwe ibyumba by'amashuri ariko twebwe ni uruhe ruhare twagira kugira ngo twihutishe gahunda cyane cyane ko mu mashuri menshi ikibazo cy'ubucucike kirimo kugenda gishira ariko nk'ababyeyi natwe twakabaye dushyiraho uruhare rwacu kugira ngo dufashe amashuri dufashe abarimu icyo kibazo kugikemura mu buryo bwiza kandi bwihuse bikaba byafasha ko ireme ry'uburezi twifuza ku bana bacu bigerwaho cyane cyane nk'uko nakomeje kubivuga ko bariya barimu ni abarezi batwunganira ariko twebwe ababyeyi turi abarezi b'ibanze b'abana tubafata kuva bakivu yewe kuva bagisamwa kurinda bakuze bakavamo abantu bakuru aho rero ni ngombwa gutekereza nk'abantu b'umuryango mugari uburyo twagira uruhare mu gukemura ibibazo by'ireme ry'uburezi mu bana bacu murakoze murakoze namwe silivesitire nawe telefoni ye noneho yaciyemo silivesitire uranyumva
kumva neza cyane urahagana hehe
yewe icyo mvuga ku bana ni ukuri hariho ibibazo byinshi bitugora ku bana nka jewe mbera hano i buganda ni ukuri abana usanga ari benshi mu isomero hama mwarimu kugira ngo abasomeshe ugaca usanga yanamugora kugira ngo abasomeshe kuko baba ari benshi mu isomero mugajya usomesha mu masomero ya leta usomesha mu masomero y'abigenga kuko abigenga baduca amafaranga menshi ariko amasomero ya museveni bayaduhara gusomera ku busa ni dushashura senti ariko abana bakaba benshi ugahita usanga turagorwa n'imfungwa tugaburira abana ama museveni akadufasha akabaha akabuzi ko kunywa iyo bari ku isomero kuko twebwe urazi muri gihugu turimo urabizi no kuronka aho usomesha umwana ni nka tombora abenshi ntibasoma ni nka tombora kuko benshi barabuze amashuri basomeramo na twebwe kugira ngo turonke abana basomera ni tombora twagize hari ibibazo byinshi bikomeye cyane ku bana basoma ubu hariho abadasoma hariho abasoma ni ubwo kugira dusome rero dusomesha abana benshi twakoresheje uburyo buhambaye cyane ibyo gusomesha abana muri afurika biragoye haba mu burundi no mu rwanda biragoye ibyo ikibazo cyane mfite n'icyo kizi ko twogarukira n'abana b'impunzi hariho abana b'impunzi babuze aho basomera birirwa ngaho muhira barabura amashuri aho ibugande ni benshi barabuze aho basomera silvestre nari nshatse kukubaza niba uri badufasha bakarondera abo bana nabo ingene basoma kuko umwana adasoma nta terambere riba ririmo badufashe cyane abana b'impunzi barabuze aho basomera hano i bugande barabura aho basomera kabisa uyo uyo turiko turaganira arabe ingene yodusabira abana b'impunzi bari hano babuze aho basomera ni benshi badufashe basomerere turonka abantu badufasha gusomesha abana bacu b'impunzi hari abaheruka guterera muri amerika n'ahandi baheruka guterera kugira ngo abana bacu basome mugabo nabo bariko barafasha ariko mugabo ntikirakunda neza icyumviro cyanjye ni iki urakoze cyane ubwo ikibazo nari gishatse kukubaza nakubazaga niba uri impunzi cyangwa niba uba muri uganda ku bundi buryo none ndumva wasobanuye ko uri impunzi ibise rutayisire yatubwiye byerekeranye no kuba ababyeyi bafasha abana nk'amwe mushobora kubona akanya mugafasha abana gusoma baravuga hari ababafashije kubona uburyo bwo gusoma ariko nkuko ku giti cyanyu abana bamaze kuva mu ishuri nk'uruhare rw'umubyeyi mwebwe mubona akanya ku buryo mubasomesha
abana bamaze kuva mu ishuri kugira tubasomeshe nka twebwe ntitugire ingufu urazi ko turi mu nzu hano ntitugire ingufu zo kubasomesha ariko mugabo turashobora kuraba abatiyamba nka jewe hariho abashobora kunyamba iyo bavuye mu ishuri tukarondera uburyo bwose bw'ingene basoma kuko ntidushaka umwana adasoma uwo udasomye aba ari ku ishuri ariko silvestre urashaka hari ubwo buryo mushakisha ni uburyo mugomba gutanga amafaranga kugira ngo muyahe umuntu ugomba kwigisha umwana ntabwo hano abangaba mureke dusome yatubwiye ko bita ku bana bari mu mwaka wa mbere mu wa kabiri mu wa gatatu abana bakiri batoya kugira ngo babahe ubumenyi fatizo bushobara gutuma bazamuka nyine ntibave mu mwaka umwe bajya mu wundi ikibazo yebwo mwebwe kiratandukanye kuko mwebwe mudafite n'amashuri ariko gufasha umwana kumenya no guteranya inyuguti akazishyira hamwe akabasha kumenya ijambo karimusomesha utwo ngutwo namwe mwadushobora kame nk'ababyeyi
tuba dushobora kuza turafasha abana kumenya uwo mwana wanjye nawe amwigishije kuvuga ati guze kute kute bujumbura la voie de la révolution il est vingt heures vingt et za formation chez Jean Paul édition du soir n'ubu ndamufite hano nyamuhamagara akavuga ingenda amwigisha ururimi rw'iwacu kuko hano yige icyongereza ubu nyamuhamagara hano akakubwira igifaransa ugasanga arakizi rwose
ubwo tuzamuhamagara ariko ariko n'ikirundi ntabwo yakiyobewe ntabwo akiyobewe
ikirundi arakizi cyane ndetse nabanje kumwigisha nabanje kumwigisha ntimuranyurwa nimumbona iyo ntayo ntiwobaho icya gatatu ndi karimanzira none bandinde umwana icyo ni ikibazo namuhaye amagushikaho ndamubwira n'ingero ashobora gucishyura ndamwishyura ni muranyumva nimumbona iyo ntayo ntiwobaho nitwa nde nitwa karimanzira uri umuyaga
umuhamagare ubwo turamuvugisha mu kanya reka tube twakiriye undi mukunzi w'ijwi rya amerika utegereje mu gihe umushaka urakoze cyane twakire patrick patrick patrick uranyumva reka mbe ngarutse ku kibazo none ko tukuvugisha ntumvuge urahagana burundu amaze neza
ku gitekerezo ufite cyangwa ikibazo wifuza kubaza umutumirwa wacu
ni ikibazo ngomba kumubaza ati ko yavuze mu ntuze umubyeyi arashobora kwigisha umwana igihe avuye ku ishuri agira anamubaze uwo mubyeyi afise iyihe metodologi yo kwigishamo umwana afise ubwihe bumenyi mu gihe nka mu burundi ababyeyi benshi baba birihiga cyo usanga uburyo bigamo mu ishuri nawe atabwa bazi umubyeyi uba afise ubumenyi nyabaki bwo kwigisha umwana hano ndabaha akarorero neza nko kwigisha umwana ibiharuro byo guteranya iyo rero genda arabona leta itari kumwe ntibimuha mugonca bw'ubu buryo birangaje ntibibugamo uburyo nshobora kubimwigisha muragira wenda mubaze umutumirwa uko umubyeyi yoba ari metodologi akoresha kugira yigishe umwana ngo abimenye kuko urabona bajya abarimu baba babyize ibyo byo kwigisha ku buryo umubyeyi ushobora gusanga atabumenyi afise mu kwigisha rero namubaze uko iyo bameze murakoze urakoze patrick celestin hari ibibazo silvestre yibajije cyangwa se yanavuze bijyanye n'uburyo buke cyangwa se ubushobozi buke bw'impunzi ubwo mwaza kugira ikintu mumubwira hanyuma na patrick wibaza ubushobozi bw'umubyeyi mu byerekeranye no kwigisha iki kibazo iyo muhuye nacyo nk'umubyeyi mugasanga atazi hari uburyo mubahugura cyangwa se mubafasha kugira ngo bamenye uburyo basomesha abana
murakoze cyane barakoze ku bw'ibitekerezo n'ibibazo byiza bazanye reka mpere kuri iki kibazo cyari gikomereye uyu muvandimwe w'impunzi avuga ati impunzi ni gute zafashwa cyangwa se zo zaba zarengagijwe aya mahuriro yo gusoma twavuze afasha abana kumenya gusoma no kwandika ntabwo abera ku ishuri abera hanze y'ishuri ubu rero nahoze ndimo kureba hano dufite nk'uko nababwiye dukorera mu turere mirongo itatu mu rwanda ho ubwabo dufite inkambi zigera kuri enye nahoze ndeba inkambi ya mahama dufite ihuriro ryo gusoma riri aho ngaho hafi y'inkambi abana baturiye inkambi ya mahama bitabira iryo huriro ryo gusoma ndetse n'abana bo mu nkambi bakaryitabira dufite abana bagera kuri mirongo itandatu bajya bashobora kwitabira iryo huriro ryo gusoma ry'aho ngaho mahama kuko ntabwo ari ibintu bibera mu ishuri ni ibintu bibera mu muryango abana bavuye mu ishuri mu nkambi ya kigeme dufitemo abana naho hafi y'ishuri rya gasaka hari abana naho bava mu nkambi bajya kwitabira wajya mu nkambi ya mugombwa muri za gisagara naho hari abana baza kwitabira igihoro ryo gusoma muri gatsibo mu nkambi ya nyabiheke naho harimo abana begera ibigo bya nyibicwamba hamwe na mugera abo bose bitabiriye amahuriro yo gusoma ni ukuvuga ngo ayo mahuriro aha ikaze abana bose yemwe n'aba bana batari mu ishuri bataye ishuri ku mpamvu zitandukanye nabo tuvuga ko ari uburyo bwiza bwo kuba bakwitabira amahuriro yo gusoma bagabona uburyo abandi barimo gusoma bikabatera n'inyota yo kuba bagaruka mu ishuri kuko dufite ubu ngubu imibare y'abana myiza bari barataye ishuri ariko kubera ayo mahuriro yo gusoma aho bagera bakiga bidagadura bikababera nk'imbarutso yo kuba bagaruka nabo mu ishuri rero kuri icyo kibazo noneho patrick yibazaga ati none se umubyeyi ni gute yafasha umwana ese umubyeyi afite ubwo bushobozi bwo kwigisha nk'uko mwarimu abikora n'ubundi ntabwo dusaba umubyeyi kugira ngo yigishe umwana nk'uko mwarimu abikora reka mbere ku buhamya bw'umubyeyi umwe yatubwiye turimo kuvuga izi gahunda zo kugira ngo bafashe abana mu gihe bavuye ku ishuri yatubwiye ko we yarinze arangiza segonderi atazi yuko umubyeyi we atazi gusoma no kwandika umubyeyi we yari yaramubwiye buri munsi yafataga ikayi agaca umurongo ku byo yanditse ku munsi urangiye akamubwira ati nuza uranyereka ibindi wanditse noneho umwana akandika akabizana umubyeyi akabirebamo ntabwo yari abizi akongera agaca umurongo ku buryo byafashije umwana mu myigire yiwe ngo yaranamubwiraga ati nsomera ibyo wanditse kuko umubyeyi nk'umuntu mukuru ushobora kubwira umwana uti ngaho nsomera iyo asomye ajijinganya kuko bigisha n'abana gusoma badategwa iyo asomye ajijinganya agasoma niba ari ijambo inuma agasoma ati inuma umubyeyi afata ni inuma ntabwo umubyeyi uko biri kose yabura uburyo bwo gufasha umwana dufite n'ababyeyi batazi gusoma no kwandika bafasha abana babo mu bijyanye n'imyigire yabo kuko umubyeyi ashobora kubimukangurira icyo ni icya mbere icya kabiri kumuha umwanya ese umwana iyo atashye ukamwohereza mu mirimo yo mu rugo isanzwe ukamubwira ajya gutashya jya kuvoma jya guteka jya gushaka ubwatsi bw'amatungo uba wamwimye umwanya ibyo ntabwo bisaba ko umuntu yize yajijukiwe no kumuha umwanya ubwabyo kugira ngo asubire mu byo yize abinonosore ni uruhare rukomeye ni umusanzu ukomeye noneho ushobora no kumugurira none ibitabo bitandukanye turabibakangurira ababyeyi aho banyura hose bashobora kubona ibitabo bitandukanye akaba yabwira n'umwana ati kinsomere hari ukubacira imigani nk'uko nabivuze hari ukubabwira inkuru hari ukubaririmbira hari ugukina nabo ibyo bikorwa byose umubyeyi yaba akora bifasha umwana mu mitekerereze ye no kwaguka ariko hejuru y'ibyo ngibyo nk'uko nari nabivuze mureke dusome ifite umuryango nyarwanda witwa umuhuza ufite ubunaribonye gukorera mu muryango hari ibiganiro rero duha ababyeyi aho dukorera ababyeyi bose batuye muri ako gace mbere y'uko n'amahoro yo gusoma atangira ibiganiro biba bigomba gufasha ababyeyi uburyo bwo kumenya imikurire y'umwana kumwereka imikurire y'ubwonko bw'umwana igenda ate kuva umwana agisama kuko nituvuga imyigire y'umwana umubyeyi afite uruhare runini kugira ngo imikorere y'ubwonko bw'umwana igende neza umwana akure neza mu marangamutima mu bwenge mu gikuriro ibyo bizamuha n'uburyo bwo kugira ngo yige neza natangire amashuri ibyo rero ni ibiganiro duha ababyeyi kureba uburyo bamenya bafashemo abana babo mu bikorwa bya buri munsi baba bakora ni gute umubyeyi bitamutesheje inshingano ze yafasha umwana bikamufasha kumwongera ubumenyi umwana niba agiye gutangira kumwigisha ibijyanye nko kubara nk'uko umuvandimwe yabivugaga avuga ati ni ibiharuro w'umurundi umubyeyi ashobora kubwira umwana ati atetse genda uzanire inyanya eshatu yagenda akazana eshanu umubyeyi aramubwira ati oya uzanye eshanu yazana rumwe akamubwira ati oya uzanye rumwe ni ukuvuga ngo mu bikorwa bya buri munsi umubyeyi ashobora kwifashisha ya mirimo isanzwe akorera mu rugo akaba yafasha umwana gukora imfashanyigisho zo gufasha abana kwiga gusoma no kuzikoresha bimwe mwavugaga gutondekanya inyuguti ibyo ngibyo byose ni ibiganiro duha ababyeyi kugira ngo bamenye uburyo bafasha abana babo mu gihe bavuye ku ishuri murakoze urwo ni urugero rwiza cyane utanze ku byerekeranye no kubara nk'izo nyanya urumva ni ikintu cyoroshye cyane kumubwira ati uzanye eshanu none ngewe nari nagutumye eshatu subizayo ebyiri hasigaye zingahe bashobora kujya mu tuntu nk'utwo ngutwo kandi kuko akamwigisha serivisi tubabarire umwana yashaka kuduha ngo tuvugane telefoni ye ntabwo irimo gucamo ariko reka dukomeze twakira abandi bakunzi b'ijwi rya amerika dufite twizeye imana twizere imana twizere imana cyangwa twizeye imana jean twizeye imana jean dode urahagana hembese ndi mu rwanda mu karere ka ngoma mu murenge wa rukumberi nishimiye cyane ku byo mwanditse mugira ati mu rwanda hari ikibazo cy'abana barangiza amashuri abanza batazi gusoma mu busanzwe n'izi ibintu by'uburezi mu burezi ndangije nagiye gukora amasitaje ariko ikintu cya mbere nabonye koko ntabwo mwibeshye mu rwanda hari ikibazo cy'abana bashobora kuba bazi no gusoma ariko imisomere yawe wayumva ukumva ni ya misomere idafatika idashobora kugira ikintu umwana yamwunguraho cyane mu misomere ye kuko n'ubundi biba biri hasi kubura nk'umwana ugeze mu wa gatandatu akabasha gusoma ijambo interuro mu masegonda angahe ari ikibazo rero nashaka umutumire wanyu mwatumiye hari ahantu yavuze ngo ababyeyi bafasha abana kwiga tuzi ko mu burezi hari fomo edikesheni hari uburezi tugira ku ishuri n'uburezi tubonera mu ngo iwacu wenda umubyeyi ashobora gufasha umwana kumwigisha nk'uko yavuze ku bintu by'inyanya ariko ntiyibagirwe yuko u rwanda dufite ikibazo cy'uko ababyeyi benshi ni abakene umwana yagiye ku ishuri umubyeyi yagiye gushaka icyo kurya yagiye gushaka icyo kurya umwana araza asange ntibirashya ubwabwo ntabwo ibiryo biraboneka no kugira ngo abashe kumwigisha ntibizashoboka iyo ni ingingo ya mbere icya kabiri nabonye mu mashuri hari ikibazo cy'uko abana ni benshi ibigo ni bikeya abana ni benshi kandi abarimu ni bakeya ngewe nkora sitaje nakoreye sitaje mu kigo cya hafi y'iwacu gurupe sikorere rw'inashya wasangaga karase imwe irimo nk'abana mirongo inani kugira ngo uzabashe kugera kuri buri mwana umwigishe umwana umubwira ati ibi ni gutya biragoye umwana arabitwara gutya uko wabimuhaye niba abandi batatu bazamuye bari imbere bakumvaga umwana atahe abike amakaye nyina amutume kuvoma amutume inkwi birangirira aho ngaho ahubwo ngewe mbona ikintu mu rwanda twakora nabwira nka minisiteri y'uburezi ni ukongera amashuri no kongera abarimu kugira ngo nibura basi umubare w'abana bake muri karase ubafashe kwiga kuko nibura basi abo batabona amahirwe yo kugira ngo ababyeyi babigishe batahane na bikeya ikindi cya gatatu nabona minisiteri y'uburezi yakora ni ugushaka karikuramu iri ejo bundi nahoze nsoma mbona baragerageje icyo twita kompetensi rana umwana abasha kwiga ibintu yumvamo agakora amasitaje menshi nyuma yo kuva pirimeri umwana akabasha kujya kwiga ibihwanye n'ubushobozi bwiwe kuko wa mwana wavuye pirimeri utazi gusoma no kwandika neza ntabwo azajya kwiga ayo masiyanse muri segonderi azajya kwiga izo sosho sitadizi muri segonderi oya ahubwo umwana yagenda mu mativeti mu bigo by'imyuga akagenda kwiga ibintu biri kuri kapasite y'ubwonko bwiwe kuko ntabwo twese tunganya ubwonko ibyo byafasha na leta y'u rwanda kugira ngo buri wese agire uko abaho kandi bihwanye n'ubushobozi bw'ubwonko bwiwe kuko ntabwo tunganya intellectual conscience y'ubwonko bwacu nicyo navuga ndagushimiye cyane rwose jean dodieu reka nk'umutumirwa uravuze umutumirwa wanyu ni umutumirwa wanyu namwe twese araduhaye inama n'ibitekerezo rutayisire hari icyo wavuga kuri ibi bitekerezo bya twizeyimana
rakoze jean dodieu uhamagaye ari ingoma nahoze ndeba ko wenda twaba dufiteyo amahuriro avuze ahantu bita rw'intashya mu by'ukuri mu buryo bwo gutekereza iyi gahunda yo kugira ngo umwana afashirizwe ku ishuri no mu muryango yatekerejweho nahoze ndeba niba hariyo amahuriro aho yavugaga hose kuri buri mudugudu urimo ikigo cy'ishuri haba harimo ihuriro ryo gusoma ry'abana ahantu abana nk'uko bavugaga ati kugira ngo bige bahereye ku bintu babona iwabo haba hari ibitabo by'inkuru byatanzwe muri buri huriro ibitabo by'inkuru byatanzwe ni ibitabo biri mu rurimi rwabo kavukire ibitabo by'ikinyarwanda ibitabo bitanditswe n'abanyamahanga noneho ngo bishyirwe mu kinyarwanda ibitabo byanditswe n'abanyarwanda bakurikije ibyo babona biri hafi ibyo abana bashobora kubona bakabihuza n'ibyo babona mu buzima bwabo bwa buri munsi ni ukuvuga ngo rero mu buryo bwo gukemura icyo kibazo twebwe umusanzu wacu ni ukuvuga ngo ayo mahuriro abe uburyo bwo kugira ngo umwana abone inyongera imufasha yiyongera kuri bya bindi yaboneye ku ishuri noneho ku kijyanye n'umubare w'abana n'ubundi bari mu ishuri ni uburyo bwo gutekereza n'ubundi nk'ababyeyi kuko nibo turimo kurebaho uruhare rwacu kugira ngo dukemure icyo kibazo ariko n'inzego zindi bireba nizeza ko zikomeza kugira ngo zifashe gukemura ikibazo cy'ubucucike bw'abana bari mu ishuri ndatekereza noneho ku cyo yavuze kuri karikiramu ikoreshwa mu ishuri ni byiza yuko hatekerejwe iyi gahunda yo gufasha abana babubakira ubushobozi kugira ngo umwana agire ubushobozi bwo kugira ibikorwa amenya ibikorwa abasha kwikorera ahereye ku bikorwa by'ubuzima bwa buri munsi abona aho atuye bikaba byabasha kumufasha no kuvumbura no kugira amatsiko yo kwiteza imbere rero ni byiza ntekereza yuko nidufatanya twese hamwe tukumva ko uburezi atari ubwa mwarimu gusa tukumva ko uburezi butarangirira mu ishuri gusa ahubwo tukumva yuko nk'umuryango twese dufite uruhare mu gushyira ibuye mu myigire y'umwana bizabasha umusaruro ukwiriye murakoze urakoze jean longue nawe yarategereje ku murongo wa telefone jean longue igitekerezo cyawe igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo
nagira ibitekerezo nka bibiri navugaho noneho nkagira n'akabazo naza kumwibariza ubinyarutsa kuko hasigaye iminota mikeya
mbere na mbere wenda abana muri iki gihe wenda kuba badafite ukuntu bakurikirana amasomo neza ushobora gusanga harimo n'ibintu bijyanye n'uburangare ku bana kuko wenda abana barafite ibirangaza byinshi hari akantu yavuzeho ndetse wenda hari ukuntu ushobora gusanga nk'umwana baba baramuha akazi wenda mu rugo akaba atabona umwanya wo gushora amasomo se cyangwa no kugira icyo bamubwira natwe wenda nko mu bihe byashize natwe twiga twavomaga ahantu kure nk'ugakora nk'ibirometero nka bitatu ku buryo wabyukaga saa cyenda za mu gitondo ukajya kuzana amazi kugira ngo uze kubona amazi yo gukaraba nayo uze kuza gusiga mu rugo kandi ukaza kubyuka ukaza kubona ukajya ku ishuri noneho ubwo ngubwo icyo gihe wageraga ku ishuri wakerewe babaga bagucishaho akanyafu ukajya mu ishuri ariko muri iki gihe umwana w'iki gihe iyo akerewe ako kanyafu ntikakibaho baramubwira ngo subirire mu rugo ubwo bamubwira ngo subirire mu rugo iki gihe ushobora kuba udahari umwana akaza akibera mu rugo ntashobore no kuba yanakubwira ngo ntago nabashije kwiga ahubwo akakwihorera ntagire ikintu abikubwiraho wamubaza agashaka n'ibinyoma yahimba akakubeshya ni ukuvuga ngo rero ariko iyo bamucishijeho akanyafu ejo aratekereza ati nongera gukererwa bazankubita bikaba ngombwa ko noneho bintu bye azabikora vuba vuba akabona n'umwanya wo kwiga se cyangwa akabona n'umwanya wo gukora uwo mukoro noneho ikindi gitekerezo naba mfite hari ikindi kintu bazanye cyo kuvuga ngo buri mwarimu afite isomo yigisha icyo kintu nacyo mbona aricyo cyazanye gutuma abana batagira ubumenyi kuko kera wasangaga umwarimu afite ishuri rye akaba azi runaka akamenya imyigire ye akamenya aho agomba kumufasha akamenya aho agira intege nkeya ariko muri iki gihe umwarimu araza wenda tuvuge nimba aje kwigisha icyongereza se cyangwa wenda aje kwigisha ikinyarwanda akaza agakubita iminota mirongo ine yayirangiza agasohoka akigendera hakinjira mu ndi nabyo wenda ugasanga hari ikintu cyaba nacyo ari kimwe mu ntandaro yabyo noneho akabazo namwibariza yego ni izihe mfashanyigisho baba batanga ku babyeyi kugira ngo nabo bashobora guha abana babo kumenya gusoma no kwandika ese bo nk'umuntu wakoze ubushakashatsi kuri icyo kintu abona ikintu igihe byaba byaratangiye reka gusubize reka gusubize kuko agahe karatujyanye ndabona hari na obedi tutari bubashe obedi keretse niba ufite akabazo kamwe gusa cyangwa igitekerezo kimwe
ikibazo nari mfite ni uburyo bwakwifashishwa kugira ngo abarimu bajye bakurikirana abana ndetse n'ababyeyi babakurikirane mu gihe batashye urakoze cyane reka rero ubwo nk'umwanya celestin ni amasogonda nta n'ubwo umunota wuzuye murebe ukuntu niba mushobora no kutubwira aho umuntu yababona aramutse abakeneye kugira ngo yifatanye n'umushinga mureke dusome nabyo wabitubwira mu masogonda make cyane
murakoze cyane reka mvuge kuri iki kibazo cy'agakoni yavugaga mu by'ukuri abanyarwanda baravuze ngo inkoni ivuna igufa ntivura ingeso rwose dutekereza yuko inkoni atari wo muti w'ikibazo ku myigire y'umwana ahubwo twari ubundi buryo bwifashishwa kugira ngo abashe kumenya kwiga neza icya kabiri hakenewe nanone kumva yuko umubyeyi imfashanyigisho agomba guheraho ntabwo ari ibintu bihambaye ahera ku bintu ibikoresho afite mu buzima bwe bwa buri munsi niyo mfashanyigisho nini ikomeye yifashisha mu bijyanye n'imyigire y'umwana nsoza rero nababwira yuko uwo mushinga mureke dusome ukorera muri save the children dukorera hano mu mujyi wa kigali yego nyarutarama Ye, reka reka ubwo Ariko- bazahashakishe kuko eh, igihe kiragiye reka mbashimire cyane rwose rutayisire celestin nshimira n'abari baduteze amatwi aho muri hose ku buhanga bw'ibyuma abamfashije nabo mbashimire mwari kumwe na eugenia mukankuzi kuri mikoro mugira ibihe byiza